iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
tagize mwaramutse fideli turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya afurika abasirikare umunani ba oni bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri repubulika ya demokarasi ya kongo barapfuye inyuma y'aho kajugujugu barimwo igiriye isanganya hari ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi wa oni stefane dujarike yavuze ko iyo kajugujugu yarimwo abantu batandatu bose bo mu gisirikare ca pakisitani hamwe n'abandi babiri umwe wo muri serbia n'uwo mu burusiya yavuze ko yakorokeye mu ntara ya kivu y'uburaruko kandi bari mu bikorwa byo gukizura akarere kahitwa canzu ni mu mpanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca rucuru igisirikare ca kongo cagirije abaroberi b'umuhari wa M23 ko aribo barashe iyo ndege kandi yakoro, yakorokeye mu karere kagenzurwa n'abo baroberi nyene ku rundi ruhande umuvugizi wa M23 Willy Ngoma nawe yagirije igisirikare ca Kongo kuba arico cayirashe igihe cariko kirarasa abagwanyi ba M23 ariko ivyo vyose ishiramwe mpuzamakungu oni ntaco rirabivugako amakuru ava mu mashirahamwe ya sosiyete sivile mu karere yavuze ko imigwano yasubiye kwaduka ejo ku munsi wa kabiri hagati y'inteko za leta hamwe n'abaroberi bo mu muhari M23 ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Israeli abantu bashika kuri batanu barishwe barashwe mu gitero cabaye ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bunei Brak kiri mu micungararo y'umugwa mukuru Tel Aviv wa Israeli kibaye igitero ca gatatu mu minsi mike gusa ihaciye ku munsi w'imana abapolisi babiri ba Israeli barishwe barashwe ihadera indwi imwe imbere y'aho bane bishwe bacumiswe imbugita mu gisagara ca Beersheba umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wariyemereye ko ari wo wakoze ibyo bitero bibiri igipolisi cyavuze ko iki gitero cejo kuwa kabiri cyabereye mu bibanza bibiri kandi cyakozwe n'umuntu yitwaje inkoho yari ku pikipiki ibimenyesha makuru muri israeli byavuze ko uwo muntu yatumbereje amasasu mu mazu ya apartema mu nyuma aca ayahindukiriza ku bantu bari ko bararengana mu ibarabara ariko nawe yaciye araswa aricwa ibi bitero bibaye imbere y'uko amafungo y'abayisilamu ya ramazani atangura ku munsi wa gatandatu kandi ni mu gihe abashikiranganji b'imigenderanire y'ibihugu bine by'abarabu harimo na leta z'ubumwe za amerika israeli bari mu mubonano muri israeli nyene baganira ku bibazo by'umutekano bihanze ako karere amakuru ku ntambara y'uburusiya na ukraine perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi birindiriye kubona nimba uburusiya buzokubahiriza ivyo bwaraye bwiyemereye vyo guhagarika ibitero ku nkengera za kiyeve n'umugwa mukuru wa ukraine hamwe no mu gisagara ca chernihive kiri mu buraruko bw'ico gihugu hari mu kiganiro ku bamenyeshamakuru muri white house inyuma yaho igisirikare cy'uburusiya kivugiye ejo kuwa kabiri mu biganiro vy'amahoro muri turukiya ko bugiye guhagarika ibitero mu micungararo ya kiyeve na chernihive icegera c'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'uburusiya alexandro fomine yavuze ko iyi ngingo itumbereye gutuma haba ukwizigiranirana mu biganiro bitumbereye kurangiza imigwano ejo kuwa kabiri kandi umushikiranganji w'uburusiya wo kwivuna abansi sergei shoigu yavuze ko inteko z'uburusiya zigiye gushira inguvu ku ntara dom, ya donbas irimwo intara za luhanske hamwe na donske kuri intambara nyene inyuma y'aho igihugu c'ubuharande gicirukaniye abakozi b'ubuserukizi bw'uburusiya muri ico gihugu ejo kuwa kabiri ibindi bihugu vya buraya vyarakurikiye bifata ingingo zisa niyo ububirigi bwavuze ko bugiye kwirukana abakozi b'ubuserukizi bw'ibihugu bw'igihugu c'uburusiya mirongo ibiri n'umwe repubulika ya cekoslovakiya yirukanye umukozi umwe irirande nayo itangaza ko igiye kwirukana abategetsi bane mu ndwi iheze igihugu ca polonye cirukanye abategetsi baserukira uburusiya mirongo ine na batanu umushikiranganji w'ubuholandi ajejwe imigenderanire n'amakungu wopke hoska yavuze ko impande baf impamvu bafashe ingingo yo kwirukana abo bakozi kwari ukubera bari bafise amakuru yerekana ko cumi n'indwi muri bo bari abakozi b'iperereza ingingo nk'izo zo kwirukana abakozi b'uruserukizi ziheruka no gufatwa n'ibindi bihugu nka leta z'ubumwe za amerika polonye bulgaria slovakia estonia lativia lituania hamwe na montenegro hano muri amerika naho umunyaliberiya yagirizwa kuba yari umukuru w'abarobere mu ntara yabe mu ntambara y'abenegihugu yatabaguye igihugu ca liberiya yarahagaritswe muri leta z'ubumwe za amerika yagirizwa kuba yaranyegeje kahise kiwe kugira aronke uburenganzira bwo kuba muri amerika laye seku kamara yafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci new york nk'uko vyavuzwe n'umuvugizi w'ibiro vy'umushikirizamanza mukuru wa leta ya pennsylvania kamara yashitse muri amerika mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yagirizwa kuba atavuze ko yigeze kuba umukomanda w'umuhari w'abaroberi muri liberiya igihe yuzuza impapuro zo gusabira ko uburenganzira bwo kuba aha muri leta zunze ubumwe za amerika
urakoze aloyisi bigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini ejo kuwa kabiri ibanki nkuru y'u rwanda yatangaje ko intambara uburusiya bwakoze kuri ukraine ishobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu ngira ngo nawe urabibona ko n'ubundi naho hari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere hari harimo ibintu nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose faranga yarabuze nirwa yicaye abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka iki cyorezo cya korona cyadukoze mu nkokora abo ni bamwe mu banyarwanda bavuga uko ibintu byifashe ku masoko muri repubulika ya demokarasi ya kongo habandanya kuvugwa ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mu mugwi m23 mu bice vyo mu buseruko bw'igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingwano irabandanya hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi m23 mu bice vyo mu buseruko bw'igihugu muri icyo gihe igisirikare cya kongo cyagiriza abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ko barashe indege ya kajugujugu y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yari itwaye abasirikare umunani bajeje gucungira umutekano ba onu mu buseruko bw'igihugu iyo ndege ya kajugujugu yarashwe ku munsi wa mbere yari imwe mu ndege zibiri zari mu gikorwa zisanzwe zikora c'inteko zijeje gucungira umutekano muri kongo cyo kugenzura akarere ko mu buseruko bw'igihugu nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca kongo ku munsi wa kabiri yamara umugwi m23 bo wagiriza igisirikare ca kongo ko ari co carashe iyo ndege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu gihe ingwano hagati y'inteko za leta ya kongo n'abagwanyi b'umugwi m23 ibandanya mu karere ko mu buseruko impunzi ziturutse muri ako karere ziracabandanya kwinjira ku bwinshi muri uganda ignatius bahiza araduha ibindi kuri iyi nkuru ari muri uganda byari ugukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa uganda kuko inyeshamba za makumyabiri na gatatu zasaga nkaho zirwanira mu mujyi wa bunagana n'ingabo za kongo ibi bisa nkaho byatumye ingabo za uganda nazo ziza gufasha amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa bunagana yemeza ko ingabo za uganda updf zabonetse zinjira ku butaka bwa kongo nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo brigadier general felix kuraige yatangarije ijwi rya amerika ko batigeze bambuka umupaka ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagera muri uganda no, eh, ati inyeshamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa uganda eh, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho ni uko ngo twicare tuzinga amaboko mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira ntibyatinze ariko ni uko ubwo bushotoranyi buba burabaye bivugwa ko igisasu cy'imbunda ya rutura cyaguye muri uganda kuva ku ruhande rwa kongo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa sezibera nk'uko uyu muturanyi we yatangarije ijwi rya amerika cyaguye hano cyasenye n'inzu y'umuturage umwe umuzeyi umwe witwa muzeyi sezibera cyasenye inzu ye cyari giturutse muri kongo kimwe cyaguye kwa magara ikindi cyaguye hano kwa muzeyi sezibera ariko cyangirije inzu cyayisambaguje ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba uganda bagikuyeho uretse igisigayeho nicyo kwa magara nicyo gisigayeho aho ngaho hafi n'ubundi naho caguye ikindi nta muntu cyakomerekeje bari bari hirya aho uhagaraye ubu uri kureba iki bijanye n'intambara bihagareye bite amasasi garacakangariga gukubita ntiwareba ni menshi cyane nyuma ijwi rya amerika ryaje kuvugana na sezibera nyir'inzu yasenywe n'icyo gisasu atubwira uko byabaye nabonye ibikomvara biraza birangurira ntaho nari nto biturutse nabonye biransenyera inzu gaga ntabwo abantu bahiye ubwoba bagatinya bakiruka noneho se uraharara n'iyo ntambara ihari ntabwo ufite ubwoba ndareba iyo ntangarira wenda ryanje ndi kugenda aho kuja kureba iyo ntajya gucumbika kuri ubu umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda watereranywe mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya bunagana abaturage bamwe b'abanyayuganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda dusaba impunzi zari ziri aha ngaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishe nyakabande abaturage bo ku ruhande rwa uganda bamwe batangiye gukurikira abakongomani nabo batangiye guhunga abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga nabo bari kwimuka bari kwigira hirya cyane umujyi wa bunagana hano ku ruhande rwa uganda abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko n'impunzi zari zihari zigiye hirya cyane deni ku ruhande rwa kongo ni amasasu cyane ariyo ari guturikirayo cyane aha ngaha umpagaze mpamya waba uri kuyumva kuko natwe dufite impungenge niyo niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika bamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani mu gihe impunzi ziva muri kongo zimaze kwiyongera bamwe bimuriwe mu nkambi ya nyakabande abandi akaba batatanye hirya no hino harimo abari mu mpande z'umuhanda ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru imiryango itabara imbabare nka HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima ibi byabaye mu gihe perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix kisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa karindwi urimo ibindi bihugu nka uganda kenya tanzania u rwanda uburundi hamwe na sudani y'epfo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tugushimire ignatius muri icyo gihe repubulika ya demokarasi ya kongo yakiriwe icese mu muryango wa afurika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya eoc iyiri ya cumi n'icyenda yakoranye ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo yitabye iyo nama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemwo wogifasha kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa kongo ido n'ido kuri iyi nkuru na pierre claver niyo nkuru umukuru w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa afurika y'ubuseruko eac uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri uwo muryango to you our dear brother president felix tshisekedi We welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira cumi n'icyenda idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga miliyoni amajana abiri na mirongo itandatu Kenyatta yasiguye ko ari akarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango iruhande ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda Yoweri Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa nayo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC Permettez-moi de vous remercier.
ati munkundire ndabashimire cyane kuko ungene mwakiranye igishika cyinshi igihugu canje ca kongo kuri uyu munsi twinjiye icese twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumanatumanako amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa kongo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'i mombasa muri kenya n'i dar es salaam muri tanzania Et de Dar es Salaam en Tanzanie, bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya kivu y'amajepfo baganiriye n'ijwi rya amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'uburundi tanzania u rwanda n'ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya ease abitegekanya il y aura cette euh, possibilité des échanges.
hazoba guhanahana ibidandazwa abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi no muri kahise abasirikare ba tanzania n'abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana ubu hoho bizorushiriza kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha kongo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu pacte de sécurité collective.
ukurwaniriza umwansi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yaba y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa kongo n'iterabwoba tuzogwanya ugushyamirana hagati y'ibihugu byacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi Des questions d'intérêt commun aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko metre diodone bashirayikize akurikirana hagufi umuryango wa eac ndetse yigeze kuba icegera c'utwara urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri eac east africa law society ahafitiye amakenga menshi ntaravye muri kongo imyaka iheze eh, hari imigwi igwana itagira ingene ingana hatagiyemo inguvu uwo muryango eh, ngo urabe ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano eh, bizogorana rwose yuko eh, hagira ikintu kinininya c'akarusho kigiye kuzamo Eh, ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibi- nk'ivyo mu burundi muri bibiri na cumi na gatanu uwo muryango wari wavuze yuko eh, udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango eh, wishinze kubahiriza agateka kazina muntu kubahiriza na demokarasi kugira ngo iterambere rusange rishike ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya eh, habaye impari n'aho ziba zitagiye ahabona rwose ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati ibi umukuru w'igihugu c'ubuganda yoweri museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero igikwiriye rero kandi cihutirwa ni ukuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa kongo akarere karimwo imigwi myinshi igwana ni ukuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura igihugu ca kongo gisanze umuryango wa eac urimwo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka itanu yugaye kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u rwanda n'ubuganda wari umaze imyaka itatu ucumbagira igihugu ca kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa eac cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo ivyo navyo ni uburundi u rwanda n'ubuganda bisigura ko mu buseruko bwa kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amaleta y'ivyo bihugu Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver mu rwanda ejo ku munsi wa kabiri banki nkuru y'igihugu yashyize ahagaragara uko ubutunzi bw'u rwanda na politike y'ifaranga bihagaze ibindi kuri iyi nkuru na asunta kaboyi banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya covid 19 zari zatumye ubukungu bw'u rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya gatatu n'ibice bine ku ijana munsi ya zero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri beneri ivuga ko n'ifaranga ry'u rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga cyane cyane idolari y'amerika ku giciro cya gatanu n'ibice mirongo ine na bitatu ku ijana muri uwo mwaka gusa banki nkuru y'u rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u rwanda mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero cy'icumi n'ibice icyenda ku ijana buvuye munsi ya zeru bwana john rwangombwa uyobora banki nkuru y'u rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za covid cumi n'icyenda icyo twabonye ni uko mu mwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazamutse butera imbere ku kigero cya gatanu n'ibice icyenda ku ijana no mu rwanda ho burazamuka cyane butera imbere ku gice ku kigero cya icumi n'ibice icyenda ku ijana kandi uku kuzamuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu ari mu buhinzi ari mu nganda ari muri za serivisi hose cyangwa se ingamba zafashwe zo gukumira icyorezo zagendaga zoroshywa abantu basubiraga mu kazi bigira ingaruka nziza no ku bukungu muri rusange nubwo banki nkuru y'u rwanda itangaza kwigabanuka ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ryatumye imirimo yongera gukorwa ubukungu bukazanzamuka ariko iki cyizere biragaragara ko kitazatinda kuko intambara y'uburusiya na ukraine nayo izongera guhugusha ubukungu bw'u rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u rwanda icyo tubona rero muri uyu mwaka wa makumyabiri na kabiri hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri ukraine na na rasha bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro cyane cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga harimo ibikomoka kuri peteroli harimo ingano harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu n'ubundi ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ubwo ni mu kwezi uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa cumi na kabiri gushyira no mu kwezi kwa mbere izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli aho ibihugu biri mu ntambara byihariye hejuru makumyabiri na kabiri ku ijana by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga naho ingano zivamo ifarini ikire n'uburusiya byihariye mirongo itandatu ku ijana gusa igisa n'icyihangayikishije kurushaho ni uko n'inyongeramusaruro zikenerwa mu buhinzi bufatiye runini abatari bake nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara banki nkuru y'igihugu kandi ikagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari magana inani mirongo itanu na kane mu mwaka ushize bivuye kuri magana inani nane yinjizwaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi naho hari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere hari harimo ibintu nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose amafaranga yarabuze nirwa yicaye uza akaza baza akanusu ikiro waguraga ibiro bitanu akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite ugasanga mbega ikibazo cy'amafaranga yarabuze abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka iki cyorezo cya korona cyadukoze mu nkokora none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara iki ni icyorezo raporo iherutse gusorwa na banki y'isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na rimwe umusaruro mbumbe w'u rwanda wongeye kurenga miliyari ibihumbi bibiri nk'uko byahoze muri bibiri na cumi n'icyenda mbere y'umwaduko wa covid cumi n'icyenda iyi raporo ya banki y'isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri bibiri na makumyabiri na rimwe zikazamura umusaruro ku rugero rwa cumi na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera ku rugero rwa gatandatu n'ibice umunani ku ijana serivisi nazo zawongereye ku kigero cya cumi na rimwe n'igice kimwe ku ijana icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya covid cumi n'icyenda ntabwo barayisubirana nk'uko banki y'isi igaragaza ko habayeho abangana na cumi na batatu ku ijana batagira icyo bakora muri iki gihe mu gihe ubushomeri imbere ya makumyabiri makumyabiri bwari ku kigero cy'umunani ku ijana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
baramutse neza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ronald reagan yararashwe arakomereka ariko ararusimbuka nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana uwo munsi hari ku wa mbere ronald reagan yari amaze iminsi mirongo itandatu n'icyenda yonyine gusa ku butegetsi hafi ya saa munani n'igice nyuma ya saa sita yari asohotse muri hoteli yitwa Hilton i Washington DC amaze kuhavugira disikuru mu nama y'ishyirahamwe ry'abubatsi agiye neza kwinjira mu modoka umusore w'imyaka makumyabiri n'itandatu witwa john hinkle wari mu bantu bari hanze aho imbere y'umuryango wa hoteli bashaka gusuhuza umukuru w'igihugu yamurasheho amasasu atandatu n'imbunda ya revolveri urubuga rwa secret service rutubwira ko abakozi b'uyu mutwe ushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru ba leta zunze ubumwe za amerika bari baraherekeje abaperezida n'abavisi perezida kuvugira disikuru muri iyi hoteli hilton inshuro ijana na cumi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ariko nta na rimwe umuntu yari yarigeze ashaka kuhicira perezida cyangwa visi perezida muri iyo myaka icyenda yose bati wari umunsi usanzwe bivuze rero ko batunguwe perezida reagan arashwe nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu ndangamurage wa perezida reagan ronald reagan presidential library and museum isasu rya mbere ryafashe mu mutwe umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya perezidansi james brade irya kabiri ryakomerekeje umupolisi w'umujyi wa washington dc thomas dehalante irya gatatu ryazimiriye mu idirishya rimwe rya hoteli irya kane ryaguye kuri timothy mccarthy wo muri secret service andi abiri yafashe imodokari ya perezida reagan itamenwa n'amasasu rimwe muri yo rihita rihindura inzira rimugwaho mu gihe abashinzwe umutekano we barimo bamusunikira mu modoka umukuru wabo jerry parr yabwiye umushoferi kujyana perezida reagan aho akorera kandi atuye maison blanche ariko gato nyuma yo guhaguruka yabonye ko umukuru w'igihugu yakomeretse ahita ategeka umushoferi guhindura inzira no kwihutira ahubwo ku bitaro byitwa george washington biri hafi y'aho kurusha ibindi isasu ryari ryinjiye mu mubiri wa reagan kugera ku gihaha cy'ibumoso noneho nk'uko tubisanga ku rubuga history akadomo com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za amerika abarinda perezida reagan baguye mu kantu yanze ko bamusindagiza ageze kwa muganga bati byabaye igitangaza kubona umusaza w'imyaka mirongo irindwi yigenza avirirana yakomeretse igihaha igihe barimo bamutegura kumubaga yahamagaye umugore we Nancy aramubwira ati rubavu rwanjye sha uzi ko nibagiwe kurikwepa ronald reagan yari azwiho impano yihariye yo gutera ibipara no gusetsa abantu igihe icyo ari cyo cyose ntiyahagarariye aho yabwiye n'abaganga bari bagiye kumubaga ati nizeye ko muri abarepubulikani nawe ubwe yari mu ishyaka ry'abarepubulikani kumubaga byamaze amasaha abiri isasu barikuramo nuko atangira kuruhuka muri icyo gihe cy'amasaha abiri yari asinziriye yahaye ubutegetsi ku bw'ubusigire visi perezida we george hw bush ni ukuvuga bush mukuru umunsi wakurikiyeho ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe perezida reagan yasubiranye ububasha bwe bwose bw'umukuru w'igihugu atangira gukorera mu bitaro yabisohotsemo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe ronald reagan yarakize neza ategeka manda ye ya mbere arayirangiza arongera ariyamamaza atorerwa iya kabiri yarangije ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yitabye imana ku itariki ya gatanu y'ukwa munani ibihumbi bibiri na kane yari afite imyaka mirongo icyenda n'itatu y'amavuko ijwi ry'amerika abantu bose bakomerekeye mu iraswa rya perezida ronald reagan nabo babayeho ndetse basubira no mu mirimo yabo usibye james brady wari umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya perezidanse rero yabaye ikimuga ubuzima bwe bwose yitabye imana ku itariki ya kane y'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko naho john kinkle warashe perezida reagan yatawe muri yombi urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe noneho ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umucamanza aca iteka avuga ko hinkle atakiri icyago kuri we no kuri rubanda nuko ategeka ko arekurwa hinkle yafunguwe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amaze imyaka mirongo itatu n'itanu mu gifungo cy'abarwayi bo mu mutwe aracyariho afite imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko nshuti zacu iki kiganiro amerika na ntagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe mbandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika